muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamilindi ikaze muri gahunda iwanyu mu ntara abarundi b'impunzi baratahuka bava mu nkambi ya nduta muri tanzania kweri ndabyiteguriye neza ndetse n'ubwo tuzoba dushyitseyo tuzoteza kubana neza n'abo dusanzeho ndetse dukore imigambi iteza igihugu ndetse dusenyere ku mugozi umwe uyu ni umwe rero muri aba barundi biteguraga gusubira mu gihugu cyabo ni mu kanya iwanyu mu ntara turareba kandi nuko amashyirahamwe yahunze uburundi ateganya gukorana n'andi yo muri afurika kugira ngo demokarasi iganze mbere y'aya makuru y'iwanyu mu ntara nyirizina mugenzi wacu aloyizi bigirimana arabanza tunyurire mu makuru yo hirya no hino ku isi ikiza ca ebola muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo gikwiye kuba umwitwarariko w'amagara y'abantu wihutirwa n'amakungu nk'uko bishyikirizwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms oms yavuze ko kubona hari umurwayi yagaragaye mu gisagara igoma kimwe mu bisagara binini bya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ariyo mvo itumye bashikiriza ivyo oms ivuga kandi ko umuvuduko w'abandura uteye ubwoba aho abantu bari hagati ya cumi na cumi na batanu bandura buri munsi kandi ko igihumbi amajana atandatu na mirongo irindwi na batandatu bamaze gufa kuva ebola itangwe kwibonekeza muri ico gihugu mu gihe igisagara ca goma gihana urubibe n'u rwanda kandi kirimwo ikibuga c'indege oms isaba ibihugu bibanyi kutabuza ingenzi zabo gufata ingendo umuyobozi wa oms dr tedros adenom grebehusi asaba amakungu guhaguruka akarwanya biboneka ico kiza muri amerika amashyirahamwe atari make aharanira uh, uburenganzira bwa kiremwa mu ntejo kuwa gatatu yaritwaye asaba ubutungane bwa amerika guhagarika iby'agateganyo itegeko rishasha leta ya trump iheruka gushinga ku basaba ubuhungiro ryatanguye gushyirwa mu ngiro ku munsi wa kabiri iryo tegeko rishasha rihagarika guha ubuhungiro abimukira binjirira ku rubibe amerika ihana na mexique batabanje gusaba canke batimwe ubuhungiro mu bihugu baba baraciyemwo mu nzira bagana muri amerika abategetsi ba leta ya trump bavuze ko iryo tegeko rishasha rije korosha akazi mu gisata co gutanga ubuhungiro muri amerika imbere y'uko iryo tegeko rija mu ngiro umushikiranganji w'ubutungane wa amerika william barr yari yavuze ko abasaba ubuhungiro baciye ku rubibe amerika ihana na mexique biyongereye cyane kandi ko igice gito cyabo ari bo biboneka ko bakwiye guhabwa ubuhungiro sentare ishobora kugira ico ishikirije kubisabwa n'ayo mashyirahamwe mu ntango z'indwi iza nk'uko bishikirizwa na melissa crowe arongoye rimwe muri ayo mashyirahamwe umushikiranganji wa irani ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu ejo kuwa gatatu yarongeye kwagiriza leta z'ubumwe za amerika iterabwoba ry'ubutunzi mu rugendo yarimwo ku cyicaro cy'ishyirahamwe mpuzamakungu onu i new york inyuma y'amezi baterana amajambo umushikiranganji mohamed javad zarife yari yagiye new york mu nama ya onu ku iterambere rirama aho yongeye kwiyamiriza ibihano bitumvikana byashyizweho na perezida trump trump mu mwaka uheze yarakuye irani mu masezerano mpuzamakungu yaganiriwe n'uwo yasubiriye barack obama bituma irani itangura nayo kudohoka ku byo yemeye leta z'ubumwe za amerika igihugu oni ifisemo icyicaro gikuru cyaramwimye umwidegemvyo wo kubonana n'abademokarate n'abadiplomate b'igihugu ciwe muri oni icegera ca ambasaderi w'uburusiya muri oni dmitri polianski yabwiye abamenyeshamakuru ko inama ya oni jejwe umutekano ishobora gukorana ngo igaragaze amakenga kuri uko gufata nabi k'uwo mushikiranganji wa irani naho aha muri amerika inama nshingamateka yiganjemo abademokrate yanse kwemeza integuro y'itegeko ryari rigamije gutanguza umugambi wo gukura perezida donald trump ku butegetsi iyo nteguro y'itegeko yari yateguwe n'umushingamateka all green wo muri leta ya texas naho umukuru w'inama nshingamateka Nancy Pelosi hamwe n'abandi bademokrate basanzwe bashira imbere ko amatohoza ku ruhara Trump yoba yaragize mu gukorana n'Uburusiya ariyo yoshigwa imbere kugira hafatwe ingingo yo kumukura ku butegetsi Perezida Trump yavuze ko guharira ku kumukura ku butegetsi ari ugutakaza umwanya avuga kandi ko atawundi mu perezida wa Amerika akwiye kuzokorerwa nk'ibyo ariko arakorerwa
aloyizi urakoze iyi mwumva ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo kama iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara tuyihere mu nkambi z'impunzi z'abarundi muri tanzania bamwe muri bo bari mu nkambi ya nduta barimo baratahuka umunyamakuru wacu james jovin yanyarukiyeyo rero aho ngaho induta atuzanira inkuru kuri uyu wa kane hatahutse impunzi majana atatu na mirongo itanu ziyandikishije gutaha ku bushake bwazo zivuye mu nkambi ya nduta bitegekanywa yuko zishikira mu rumonge bururi na rutana kuva uwo mugambi wo gutahukana impunzi utanguye mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'indwi hamaze gutahukanwa impunzi zirenga gato ibihumbi mirongo ibiri n'indwi mu bitigiri bitangwa na hcr muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'icenda hamaze gutahukanwa impunzi ibihumbi bine majana abiri aho buri kwezi hatahukanwa abarenga gato majana atandatu abasigaye mu nkambi nkambi nabo bakaba bashika ibihumbi majana atatu mirongo ine n'indwi mu biharuro byatanzwe na HCR mu kwezi guhera kwa gatandatu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri na rimwe bitegekanya yuko hazoba hamaze gutahuka abarenga gato ibihumbi mirongo indwi na bibiri abashika ibihumbi mirongo itatu nibo bamaze kwiyandikisha gusubira mu gihugu cabibarutse ku bushake bwabo ijwi rya Amerika ryatembereye mu nkambi ya Nduta aho ryasanze abiyandikishije gutaha bariko baritegura bamwe mu batanze ikiganiro bavuga yuko banezerewe gusubira mu gihugu cy'amavukiro nguyu turanezerewe kubona dusubiye gutaha mu burundi mu gihugu cyatwibarutse usubiye mu gihugu cy'amavukiro ugenda wumva ko ari sawa baremeza yuko bagiye kubanza ubuzima bushasha kubera bari bamaze ikiringo cy'imyaka myinshi barahunze basaba abaturanyi babo bo mu burundi kubakira no kugira umubano mwiza batarenze kwibukanya ibyo mu kahise kubera byiteguriye neza ndetse n'ubwo tuzoba dushyitseyo tuzoteza kubana neza n'abo dusanzeho ndetse dukore imigambi iteza igihugu ndetse dusenyere ku mugozi umwe ngiye kugira ngo tumenye ukuntu imibereho ukuntu imeze tumenyane n'abaho hanyuma abashyitsi banyakire mukubona ku isuganya ndamenya ko umuntu yari asanzwe ari inyuma y'igihugu ikintu kigoye kuba amenyereye ubuzima bw'aho hantu nibaza ko bashobora kumenya ukuntu bashobora kurikirana uyu muntu ku bijyanye n'ikintu cyose cyankenerwa yasabwa kuko bamufasha basaba ko twafashanya tugafatana mu nda tukagerageza kugira ngo twiyitaho nabwo tukabitaho kubera twese turaba umugabo umwe kandi tugafashanya mu buryo ibintu ko abo dusanze bakatwakira neza tukabakurikira mu buryo twebwe kumbatacyo tusanzwe twifashije twitayeho abantu saba bari mu burundi ndetse inshuti n'imiryango saba yuko botwitegurira ndetse n'akanyamuneza ndetse tuzoshima kubo- kubona dusuye kubona natwe isi dukomeye Eh, impungenge ziraba kuko ahantu umaze igihe uta- uta- utahari n'ibintu bikugora byinshi kuko kugira umenyere biragoye kandi ugira umenye ati ibintu bimeze uku porogaramu ntubuzizi ibintu ibintu rero bisaba ko uhabwa umuco n'ababa basanzwe bahari kugira ngo umenye ati uwo ukora gutya nawe icyobandanya ni iki bivanye n'ibyo uhas- usanzwe ba- bagezeko Ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi ku isi yose IHCR rifatanije na leta ya Tanzania hatagize igihinduka ritegekanya yuko rizotahukana impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta Nyarugusu na Mutenderi zirenga ibihumbi cumi na bibiri muri uyu mwaka wa bibumbi bibiri cumi n'icenda kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini iri rya Amerika amashyirahamwe yigenga yahunze uburundi yinjiye mu rugaga mpuzamahanga rwitwa mouvement tournon la page rufite umugambi wo guharanira guhererekanya ubutegetsi binyuze mu nzira ya demokarasi muri afurika ibyo bita alternance démocratique en afrique mu gifaransa urwo ru- ru- ruriya rugaga rukorera mu bihugu icyenda bitandukanye bya afurika naho amashyirahamwe yo mu burundi nyine yarwinjiyemo yahuriye i kigali mu nama yo gu- yo kwinjira nyine muri uru rugaga ni inkuru ya mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru uri i kigali mu rwanda umuhari mpuzamakungu witwa tourne la page mu gifaransa bisigura ngo ibintu bihinduke mu kirundi watanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane uhuza amashirahamwe yigenga aharanira impinduka muri politike mu bihugu icenda vya afurika arivyo congo kinshasa cameroon congo brazzaville gabon niger chad cote d'ivoire gune hamwe rero n'uburundi metre janvier bigirimana atwara igisata co mu burundi aratubwira igituma ayo mashirahamwe yashimye kwifatanya n'uwo muhari mpuzamakungu turunora paje ari ihuriro eh, ry'abahurikiye mu mashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politike akaba ari ihuriro riharanira ibya demokarasi muri afurika cyane cyane afurika eh, yo hagati hasanzwe hari ibibazo bihambaye ku bijyanye na demokarasi Eh, twebwe rero nk'abarundi eh, turi muri iryo huriro eh, kandi tukaba eh, dufise ibibazo twisangije muri afurika ku bijanye na demokarasi eh, kuko murazi ko kuva mu bibiri na cumi na gatanu eh, turi mu njyane za politike zavuye ku kiringo ca gatatu ca petero nkurunziza Eh, ico kiringo ca gatatu naco kikaba cazanye akarambaraye tukaba tuzi yuko abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi batari bake abahanira ivy'agateka kazina muntu reka tutibagiye n'abamenyeshamakuru bigenga bakaba barahunze igihugu abaserukira ayo mashirahamwe yashimye kwifatanya na Tourneau la page bahuriye i kigali kugira ngo barabire hamwe ibikorwa bokora mu ntumbero yo guharanira ukubisikanya ku butegetsi biciye muri demokarasi mu gihugu cabo mu gihe ivyo bibaye hegereje amatora yo mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri namubajije nimba ivyo bifuza bazobicikako muri ayo matora eh, biciye muri iryo huriro mpuzamakungu turenura paje eh, igisata c'uburundi natwe turabe aho tugeze mu bijanye na demokarasi turabe iyo turiko turaja cyane cyane eh, tukaraba amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri eh, nimba hari akarusho ashobora kuzanira abarundi canke nimba hari akandi karyo eh, ko gusubira inyuma ku burundi eh, na cane cane yuko uno munsi hariho ibiteye amakenga kuko eh, vyaba eh, ibiganiro vyari bijejwe gutora umuti w'ibibazo biri mu Burundi eh, turazi yuko ivyo biganiro ata kigeze kivamwo eh, turazi yuko eh, n'uwafashe umuhuza eh, yahoze arongoye igihugu ca Tanzania yatevye agatanga imihoho eh, turazi yuko uno munsi vy'agateka muntu bitera bisubira inyuma uno munsi ivyo bibazo vyose turiko turabica hirya no hino turabe eh, nimba interano twotanga nk'abari mu mashirahamwe yigenga rimwe mu mashirahamwe yagiye muri uwo muhari turino la page ni rigiteka rihanira agateka kazina muntu anshe niko yagize atwara rigiteka avuga ko gushika kuri iyo ntego yo kubisikanya ku butegetsi biciye muri demokarasi bitoroshe mu burundi asigura ko mu matora yimirije harimo agahaze ndabye ibyegeranyo umuhari rigiteka utanga ah, kuvuga ngo ngo amatora atekanye nibaza ko ntuba nihenze cyane tegurwa si umunsi w'amatora ni n'amategeko ayagenga n'umunsi rero ndabye ingene komisiyo elegitoral yagiyeho mukaba mubona n'amategeko ahari yagiye aratorwa constitution uko ibivuga ishashi uko iri kuvuga ngo amatora atekanye na jewe ndi mu buhungiro noba ndiko ndabesha ndi mu buhungiro ibihumbi n'ibihumbi bari mu buhungiro nayo amatora atekanye avuga ko abarundi n'abarundi kazi abageze umwaka wo gutora imyaka yo gutora botora biribonekeza ko n'abari mu gihugu birirwa baricwa birirwa baricwa ko buhongo abanyuruzwa abapfungirwa ubusa bishoboka ahubwo nuko haba intureka ingwano iteye ubwoba mu bavukana hano uvuga murabyo nk'abari umuganga mushasha seneri uhari eh, urwaruka rwawo ru- uhanganye n'urwaruka rwo muri sendedevide bivuga biti ejo none hari igihe abo bantu bashobora kubyura agashaka bakagira ati ntitubandanye batwicwa natwe tubona ko umengo hari aho dukontorora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hegereje amatora ayo mashyirahamwe yashizeho urunani bise muvuma harute otwaje manda wo kwiyamiriza ikirengo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ahari ubu naho hegereje ayo mu mwaka uza ayo mashyirahamwe yashizeho turunora paje nababajije nimba ibyo bakeswe ko ko bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu batazuhava basubira kubyagirizwa inyinshi niyo utwara turunora paje mu burundi murazi yuko mu kirundi bavuga ngo ugutuka ntagutorera turazi yuko abahanira hagati y'akazi na muntu mu burundi biswe amazina atandukanye ko banki igihugu ko bagomye gutembagaza ubutegetsi n'ubu barashobora kuvuga ibyo bashatse ariko twebwe ibyo ntibiduca intege turazi yuko turi mu kuri turazi yuko duhanira hagati y'akazi na muntu kandi turazi yuko ibyo tuvuga bisanzwe ari ibintu byigaragaza iyo turavuga yuko ubutegetsi bwonyanga agateka akazi na muntu ibyo byaragaragaye mu matohoza kogwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu nshya iciye kuri wa mugwi wo gutohoza amabi yakozwe mu burundi reka byarerekanywe no ku basentare mpuzamakungu yaratanguye amatohoza ku byaha by'agahomerabunwa byakoze mu burundi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mu bihugu bitandukanye uretse amashirame yigenga ari muri uwo muhari harimo kandi abigisha muri za kaminuza abamenyeshamakuru abaserukira amashengero n'amasendika bavuga ko badaharanira gutwara ibihugu cyangwa ngo bashigikire imigwigwana pyekurave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika mu rwanda mu rwego rwo gukumira icyorezo cya ebola leta irasaba abatwara abagenzi ku mapikipiki mu karere ka rubavu gutanga amakuru ku mugenzi wese baketse ko yinjiye mu rwanda avuye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo anyuze inzira y'ubusamo mugenzi wacu claude ganza munyamagana arimo arakurikirana iyi nkuru turi kumwe kuri telefone claude wiriwe neza
wiriwe neza kamirindi
ni bande bakoranye inama n'aba batwara abagenzi ku mapikipiki
murakoze ni inzego z'ubuzima zirimo minisiteri y'ubuzima mu rwanda mu ishami rishinzwe ibyorezo abahagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ndetse n'inzego z'ibanze n'iz'umutekano basabaga aba batwara abagenzi kubanza mbere na mbere gusobanukirwa icyo icyorezo cya ebola ari cyo uburyo gishobora kwandura noneho n'ibimenyetso bishobora kubiranga kuranga uwacyanduye birimo nko kugira umuriro mwinshi kurwara umutwe kuribwa mu ngingo kurwara mu muhogo kuruka no kuribwa mu nda no kuva amaraso ahantu hose umwenge uri ku mubiri ariko bababwira ko icyo ngicyo biba bigeze ku cyiciro cya nyuma basaba rero kugera muri cya gihe baba baganira bakabanza bitegereza bagashishoza biri muri gahunda yo kuba bakwirinda ubwabo mbere na mbere ariko bakarinda n'abandi kuko ubu bamutwaye bakuri bambara za ngofero zikingira umutwe amatembabuzi uwo muntu aramutse afite ibyo bimenyetso koko urumva byoroshye yuko n'undi uri bukurikireho nawe yandura iyo virusi ikaba yahererekanywa mu buryo bwihuse babasabaga rero kwitwararika no kumenya ibiranga iyo ndwara ndetse n'uko ishobora kwirindwa kugira ngo babashe kuba ba batanga umusanzu mu gukumira ko iki cyorezo gishobora kuba cyakwinjira mu gihugu nk'abantu bakunda guhura n'abantu benshi kandi banakorera cyane cyane ku mipaka ihuza u rwanda na kongo ariko cyane cyane ku bantu baturuka muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo banyuze inzira zitemewe ni ukuvuga inzira z'ubusamo abo ngabo cyane cyane nibo leta isaba abanyamapikipiki kwitondera mbese gutanga amakuru menshi
abo ngabo nibo cyane cyane bavuga ko ari nabo bagoye kugenzura ariko abamotari nabo bakavuga ko bibagoye kuba bamenya ibyo bimenyetso ko ari bakavuga bati ko igihe dutwara umuntu tubizi yuko arwaye afite umuriro cyangwa se iki ariko akaba ashobora kuba arwaye malariya cyangwa izindi ndwara nka zituma umuntu agira umuriro mwinshi twebwe tuzajya tubimenya gute ese tuzabukura ese kugira ngo tugasanga uwo muntu anafite ikibazo bakavuga bateza ahubwo umuntu aduhaye n'inkingo natwe tukajya dutwara n'abantu ariko twafashe inkingo gusa minisiteri y'ubuzima igaragaza yuko inkingo zihari zitari nyinshi cyane ku buryo buri wese ataruhabwa ahubwo abantu bazihabwa ari abantu ko bakoze ku matembabuzi y'umuntu ufite virusi n'abandi bikekwa yuko baba bafite ahantu bahuriye nawe twita ngo ni ringi vakisineshoni ko gukingira umuntu wagaragarijeho ibyo bimenyetso cyangwa se abandi bikekwa yuko bahuye nabo ariko ko bitashoboka ko buri wese ahabwa urwo rukingo twibutse abatwumva yuko ku mipaka yemewe ho inzego zibishinzwe zafashe ingamba zo gutahura hakiri kare abakekwaho ebola nibyo
e, niko bimeze aho ku mipaka yemewe haba ku mupaka muto wa petite bariyeri cyangwa se umunini eh, hariho ha- bashyizeho imashini ku mupaka muto zi- za kamera zishobora kugenzura zikaba zare- zakwerekana umuntu ufite umuriro mu kivunge cy'abantu akayaboneka byoroshye ariko hakaba n'abakozi baba bakoresha utumashini dupima umuriro ba- begereza ku muntu ku musaya bakaba bareba niba igipimo cy'umuriro cyangwa se ubushyuhe bwe kiri hejuru cyane bakaba bamushyira ku ruhande biramutse bigaragaye ndetse n'umupaka wa kabuhanga uri ruguru nabwo uhuza u rwanda na kongo nawo ugenzurwa umunsi ku wundi ahaba hasigaye hasa nk'ahateye impungenge ni hahandi abantu bashobora kuba baca cyane cyane aba abinjiriza ibintu ibicuruzwa mu buryo butemewe claude ganza munyamagana ndagushimiye cyane nibutse abatwumva yuko uri i rubavu
Eh, niko bimeze kamirindi murakoze cyane
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nyuma y'amezi arenga icyenda avuye muri gereza diane rwigara yandikiye ibaruwa ifunguye perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame aha kopi ibihugu n'imiryango bitandukanye mugenzi wacu venuste nshimiyimana ukorera mu biro by'ijwi ry'amerika i londres mu bwongereza yaganiriye na diane rwigara amubaza ibikubiye muri iyi barwa iriya baruwa nayanditse nyuma yo kumenya urupfu rw'umucungagereza witwa mwiseneza jean paul bakundaga kwita nyamata Ah, akaba yarishwe aciwe umutwe ndetse anatewe ibyuma ni umuntu ah, wishwe hashize igihe gito tumaze kuvugana ku mwuka mubi warangwaga ah, muri gereza- muri gereza ya mageragere ah, ku buryo ah, abenshi mu bahafungiwe bahakomerekeye nahise mfata icyemezo cyo kwandikira perezida wa repubulika kubera ko nashakaga kuvuga icyari kindi ku mutima muri iyo minsi kuko mwise neza ni umuntu twari dusanzwe tuziranye tuganira kumva iby'urupfu rwe ni ibintu byankoze ku mutima cyane ku buryo iriya baruwa nayanditse ngamije kuvuga icyari kindi ku mutima wanditse ugamije kuvuga kuri mwiseneza wari umaze kwitaba imana kandi mumaze igihe gitoya muvuganye ariko mu ibaruwa yawe washyizemo n'abandi bantu benshi Eh, none kuvuga abarokotse kandi abarokotse bakaba bafite ababavugira eh, nkayibuka cyangwa se senerije wowe ubavugira nk'umunyapolitiki ubavugira nk'uwarokotse ubavugira ubavugira kabuki mbavugira nk'umunyarwandakazi kuko ntabwo nemera ko tugomba gukomeza twagombye gusa kurebera akarengane kari muri iki gihugu tugaceceka kuba naravugiye abacikacumu muri iyi baruwa ntabwo nibo nibanzeho kubera ko ah, twari mu minsi ijana yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ariko bitavuze ko n'abandi banyarwanda nabo bahura ah, n'ihohoterwa kuri njye numva mu nshingano zanjye ari ukuvuga ah, ibi bibazo biri muri iki gihugu cyacu kandi nta tegeko nishe ntaho byanditse ko senerije cyangwa ibuka ari bo bonyine bafite uburenganzira bwo kuvugira abacikacumu umunyamabanga nshingwabikorwa wa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside senelije yaragize ati kuki wigira umuvugizi w'abacitse ku icumu kandi ukajya gukora ibyo yise gushyigikira ngo ibikorwa bibi by'ubugambanyi ngo kandi bishaka guhungabanya umutekano w'igihugu wowe ibyo yavuze urabitekerezaho iki uwasoma iyi baruwa yo wese yabona ko ibyo bizimana yavuze a- a- ari ikinyoma kuko nta muri iyi baruwa nda- ndavuga ihohoterwa ry'abantu muri iki gihugu niba kuvuga akarengane muri iki gihugu byitwa kugambanira igihugu donko bivuze ko guceceka ari byo a- a- ari byo gukunda igihugu nkaba ntumva i- iyo logique ntabwo numva uko gutekereza niba umuntu avuze ku karengane niba umuntu avugiye eh, umunyarwanda uri gutotezwa uwo ni we ngo umwanzi w'igihugu none se eh, u- uwo ushyigikiye ako karengane niwe ukunda igihugu wakunda igihugu ute eh, urenganya ah, ah, be- bene igihugu kuko igihugu burya ni abantu igihugu ntabwo ari ibiti ntabwo ari ibikorwa remezo igihugu ni abantu ariko rero na na nefutali aho ishakiye eh, umunyamabanga mukuru wa wayibuka nawe yagize ati ufite amaso ariko ntubona ndetse yongeraho ati nta wacitse ku icumu n'umwe wigeze ahohoterwa cyangwa ngo avutswe ubuzima n'abashinzwe umutekano ibyo ariko narabivuze muri iyi baruwa nanditse nabwiye nyakubahwa perezida wa repubulika ko impamvu nahise nahisemo kuba ari we ngenera iyi baruwa ni uko nzi ko inzego imiryango nkayibuka senerije byitwa ko biharanira ubutabera bw'abacitse ku icumu bugaragaza ubwoba bwo kubwira kubwiza ukuri ishyaka riri ku butegetsi n'izindi nzego zose zo muri iki gihugu usanga nyine bakorera ku mabwiriza aturutse hejuru so ibingibi bavuze ntabwo bintangaje niko bagombaga kuvuga
uyu rero ni diane rwigara waganiraga na venisite nshimiyimana ikiraro cya rusizi gihuza intera cy'ibitoke mu burundi na repubulika iharanira demokarasi ya kongo kirasanwa ni inkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika yifashijwe n'abanywanyi bayo mu burundi murayigezwaho na desire hatungimana uri i kigali mu rwanda kuri uno wa gatatu intumwa z'uburundi na kongo zishikiye ahahoze icyo kiraro cyo kuva ku ntwaro ya cami urugendo rwari rufise intumbero yo kurabira hamwe ingene cosanugwa icyo kiraro cy'uruzi rusizi kigiye gusanurwa kiri mu karere ka ruhagarika ku kilometero kimwe n'umugwa mukuru wa komine buganda umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango w'ibihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini ashikiriza icatumye amaleta ya kongo n'uburundi yiyumvira gusanura ico kiraro erma tuyaga arongoye umuryango w'ibihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini cepgl ni ikiraro rero twoshira ubwa mbere na mbere mu rwego rw'umutekano umutekano w'abanyagihugu w'abenegihugu bava mu gihugu baja mu kindi hanyuma turavye mu vyerekeye ubutunzi abenegihugu bo ngaha usange canke bo muri buganda kugira ngo abafite nk'amamodoka bashobore kuja mu gihugu canke mu kindi bagomba guca igatumba ni urugendo rurerure rwose rutuma n'ibidandazwa vyabo bigera iyo bigiye bizimvye e, ni ukuvuga rero yuko iki kiraro nikimara kubakwa ibintu bizozimbuka n'abanyagihugu bazohakoresha ni benshi barindiriye kuri ico cambu gifatanya agace ka sange ku ruhande rwa kongo na buganda ku ruhande rw'uburundi hahora hakoresha ubwato buba yabaye mu kujabuka ivyahora bitera amasanganya abatwaye ibidandaza abanyagihugu barashima ko ico kiraro kigiye gusanurwa hejuru imigenderane abakongomani n'abarundi turi bamwe nicyo twatwifuza none yaba kubaka ikiraro imigenderane yorenga nta kintu twifuza twifuse amahoro akarusho turusha kunguka ngaha abantu bakera turushaho kubabona imidoka iva ruguru iva epfo turayibona utafishe akazi yokaronga nawe aha akazi twese tuzo karonga kuboneka kunguko dufise ni kanini gose urabona imodoka ziza ziva i Burundi zija muri Kongo ibidandazwa bikava muri Kongo bici Burundi i Burundi bikava ibidandazwa bija muri Kongo urumva yibara amahirwe mani cyane urabona ya mato ducamwo hari igihe bajabura ubwato bukagira accident abantu bagatwagwa ako nagahombo twaba dufise ariko ikiraro kimaze kuza ndibaza ko ayo maxida adasubira kubakiba neza rwose iterambere ni rininiya rwose mbere ntirigira urugero ahubwo urabona yuko kuva hariya ku ibarabara rya kaburimbo gushyika ku rusizi hazoca haba imihana myinshi urumva hazoca haryoha rwose n'uhageze avuye ahandi ari nk'umuntu w'umushyitsi azosanga hasa neza hazoba hasa neza n'urudandazwa ruzoba ari rwinshi ibintu hazoca hashuha nk'uko tubona mu gatumba hifashe ku ruhande rw'abajejwe intwaro muri komine buganda bavuga ko isanurwa ry'icyo kiraro rije hageze kuko bari barindiriye umuhango amaso ahera mu nzira nzoji bwami Pierre arongoye umutumba wa kaburanwa icyo tuzunguka ni kinini cyane ubwa mbere twahora rujabuka hakurya bitugoye ni ukuvuga ubu ikiraro kimaze kuhaja abantu bazuza bagira imigenderanire bwa busuma bwahora bubera hariya kuko hazoba hari uruja n'uruza ntibuzosubira kuba hazoba hari umutwe hacungerera umutekano bikwiriye nico gituma tuvuga ko tufise akarusho bamwe bahora baca mu mazi biyivye bamwe tukumva ingona zabo ariye ubu ntibizosubira uzoca mu ruzi nawe urumva yazoba yihimvye no ku ruhande rwa kongo akunguka kazoba kanini ico kiraro gisanuwe umuofisiye wo ku rubibe rwa kongo azwi ku izina rya ciza ajejwe uruja n'uruza rw'abantu asigura ko n'umwumvikano imvugo yojana n'ingiro inyungu tuzobona kuri iki kiraro kizotuyungura neza kuko imigenderane y'abakongomani n'abarundi kenshi cyane tukunda kuronga aksida mu mazi move chargement ikatuma abantu bagenda na, na ruzi mugabo batugize kiraro ngaha izoba nyungu cyane kuri kongo na mu burundi abantu bagize umugambi imana ibayezagire gusa bagize neza kandi imana ibafashe ikiraro cyo ku ruzi rusizi gihuza agace ka sange ko ku ruhande rwa kongo na buganda ku ruhande rw'uburundi kizosanurwa ku mfashanyo y'ibanki y'isi yose irenga imiriyaridi zitatu z'amarundi nk'uko byashikirijwe na Erma Tuyaga umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango w'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini CEPGL Desire Hatungimana urakoze rero nshuti zacu ni kuri iyi nkuru dushorejeho iwanyu mu ntara y'uyu munsi ndabashimiye cyane mugire umunsi mwiza murakarama